radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turabaramukije mwese muduteze amatwi turi ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ni umwanya w'ibiganiro vyacu vyo muri aka gatondo muri kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro aho tugiye dutangure n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru mu karere muza kubandanya kuyashikirizwa na mugenzi wacu fideli niyo ngabo ibisasu bibiri bikomeye vyaraturitse i Kathmandu ku murwa mukuru wa Nepal bihitana ubuzima bw'abantu bane kandi hakomereka abandi bantu bashika indwi harejo ku munsi w'Imana naho atamuhari n'umuremanga ko wabikoze igipolisi gikeka umuhari w'abakomuniste utemewe n'amategeko ko ari wo wabikoze igipolisi gishikiriza ko catanguje amatohoza kuri ivyo bisasu byakurikiranye haciye ikiringo cy'isaha imwe uwo muhari w'iyo nkoye ku mugambwe w'abamaoyiste wagwanyije leta kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu sentare nkuru muri irake yaraciriye urubanza rwo gufa abafaransa batatu yasanze bagirizwa kuba bafitaniye barifatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu babaye abafaransa ba mbere biyunze n'uwo muhari baciriwe urwo gufa muri irake uru rubanza rutanguriye izindi z'abanyamahanga baharurwa mu majana bafashwe inyuma y'aho umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu utakarije ikirindiro ca nyuma warimwo mu gihugu ca Syria mu mwaka uheze ku munsi wa mbere w'indwi irangiye uwundi mugabo w'umufaransa hamwe n'umugore w'umudage baraciriwe umunyororo wo guherayo muri Irake kukuba barifatanije n'uwo muhari raporo y'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Amnesty International yasohotse mu kwezi kwa kane igumiza irake mu bihugu bitanu ku isi vya mbere bihanisha abantu igihano cyo gufa ibihumbi by'abanyororo muri turukiya ejo ku munsi w'imana barahagaritse yegeregere yo kudafungura bari bamazemwo iminsi amajana abiri kugira basunike igihugu ca turukiya kurekura umukuru w'umugambwe pkk w'abakozi b'abakirde abdullah ocalane imbohe zirwanira ziharurwa hagati y'ibihumbi bibiri na bitatu mu mabohero muri ico gihugu ca turukiya bari bagize urunani muri iyo yegereyegere umugambwe PKK wagenywe nk'umuhari w'iterabwoba na Turukiya ubumwe bwa buraya hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika akamo ka ocalane ko guhagarika yegeregere yo kudafungura kabaye mu gihe himirije amatora Istanbul muri ico gihugu ca Turukiya abakurikiranira hafi ibintu bavuga ko iyo ngingo yoba ihishije umugambi w'ibiganiro vy'amahoro bishasha inyuma y'imyaka ine leta hamwe na ocalane bahagaritse ibiganiro muri Afrika naho abantu bashika kuri mirongo itatu barapfuye abandi bashika ku majana abiri baraburwa irengero harejo ku munsi w'imana inyuma y'impanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga mu burengero bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'igisagara vyabereyemo umukuru w'igisagara ca iningo ariwe simon mbo wemba yashikirije ko hamaze gutorwa ibiziga mirongo itatu bigizwe n'abagore cumi na babiri abana cumi n'umwe hamwe n'abagabo indwi yongeye ko avuga ko ubwo bwato bwarimwo ingenzi amajana atatu na mirongo itanu aho ijana na mirongo umunani na batatu ari bo bamaze kumenyekana ko barokotse iyo mpanuka yabaye ku munsi wa gatandatu mu kiyaga cyitwa mayi ndombe mukuru w'ico gisagara avuga ko igitigiri c'abafuye catangajwe ari mfatakibanza ko gishobora kwiyongera mu gihe bobura abandi iyo mpanuka ikurikiye iyabaye mu kwezi guheze aho abantu bashika ijana na mirongo itandatu n'indwi bafiriye mu mpanuka zibiri nk'izi z'amazi ivyatumye perezida w'ico gihugu Felix Tshisekedi ategeka ko ingenzi zigendera mu bwato zitwaza udukoti dutuma batazama Intumwa za leta ya Venezuela hamwe n'abatavuga rumwe nayo barasubiye muri Norvege mu biganiro bigamije gutorera umuti uruhagarara rwa politike muri ico gihugu cyo mu manuko bw'umugabane wa Amerika. Leta ya Norvege ivuga ko izofasha muri ivyo biganiro bitekanijwe muri iyi ndwi. Intumwa z'izo mpande zibiri zitumvikana mu vya politike zari zaragiye muri Norvege mu ntango z'uku kwezi ariko ibiganiro bivugwa ko byagoranye kuko abasirikare banse kwitaba kamo kari katewe na Juan Guaido kabasaba kugarariza Perezida Nicolas Maduro Mushikiranganji wa Irake ajejwe imigenderanire n'amakungu Mohamed Javade Zarife yabwiye amenshi makuru mu rugendo rw'amasaha 48 yarimwo i Baghdad kw'igihugu ciwe Iran kizo kwishura kuco yise ibikorwa by'agasomborotso ka leta z'umwe za Amerika mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'ivya gisirikare ariko yemeza ko bazobandanya kubahiriza amasezerano yo mu 2015 ya nucleaire mugenzi we wa Iraq Mohamed Ali Hakimu nawe yavuze ko Baghdad iteye kubiri n'ibihano Amerika yafatiye igihugu ca Iran ariko ko igihugu ciwe citeguye kuja hagati y'izo mpande zibiri igihe gikwiye ngo gishitse urwo rugendo rw'amasaha 48 umunani guwo mushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'amakungu na ya rubaye inyuma y'imyerekano ya bamwe muri Irake basaba inyishu y'amahoro muri ico gihugu.
Urakoze Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza. radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho abanywanyi batatu b'umugambwe senel barimwo uwutwara mu ntara ya karuzi batawe mu mvuto ku munsi wa gatandatu bagirijwe gukora inama itemewe ariko indongozi z'uwo mugambwe zirabihakana zikemeza ko amakete amenyesha inama barimwo yari yarungikiwe abajejwe intwaro n'igipolisi abo banywanyi biyongera ku bandi batari bake bapfunzwe mu ntara ya rumonge ni inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika musomerwa na eroge wirikaneza na tamarampama twari umugambwe senere mu ntara ya karusi hagati yashira ubuseruko bw'uburundi ireke banyansekera umunyamabanga wabo muri iyo ntara n'uwundi munywanyi yitwa bodwin bahagaritswe kuri uyu wa gatandatu ku muhingamo bafashwe bari kuri hoteli yitwa logihaf iri ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakaba bari bagiye kugira inama yerekeye ibikorwa by'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi burongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka agaton rwasi ubu bafungiwe mu gasho k'igipolisi bonaventure nsengiyumva umukuru w'urwaruka rwa senere mu ntara ya karusi yabwiye itangazamakuru ko bagirizwa kugira inama itemewe anemeza ko bafashwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe amatohoza muri iyo ntara ku itegeko rya musitanteri wa buhiga efrasin hakarutimana ariko nsengiyumva asigura ko bitangaje kubona abagabo batatu batabwa muri yompi kandi bari batanze amakete amenyesha inama yabo ku bategetsi no mu gipolisi avuga ko ihagarikwa ryabo rinyegeje imvo za politike agasaba ko barekurwa atakirinze gusabwa abanywanyi ba senere biyongera ku bandi bagera kuri cumi na babiri bafungiwe mu busho mu ntara ya rumonge mu mpanuko bushira uburengero muri bo harimo Emmanuel Manirakiza twari umugambwe muri zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge yahagaritswe ku igenekerezo rya 15 ku kwezi ari kumwe n'abandi banywanyi batatu b'umugambwe Senel bafatiwe muri zone Gatete nyene nabone bagirizwa kugira inama zo mu kinyegero abo bakwije igitigiri c'abanywanyi ba Senel mu Rumonge bari bafungiwe mu busho ico gihe 12 na babiri bari mu ibokero rikuru rya Murembwe riri muri iyo ntara nyene muri iyi ndwi turiko turarangiza umushikizamanza wa Repubulika mu ntara ya Rumonge yarekuye abo babiri bari bamaze ukwezi kurenga mu ibohero rya murembwe bakaba bari bajanyweyo inyuma y'ukwezi bafungiwe mu gasho k'igipolisi aba biyongera ku misoro itandatu ifungiwe mu gasho k'igipolisi ngozi mu buraruko bw'uburundi kuva ku wa cumi na gatatu ku kwezi nyuma y'iminsi umunani bari bamaze mu gasho ka komine gashikanwa yo muri iyo ntara nyene nubwo bagirizwa kugira inama nyuma zitemewe indongozi za senere ku rwego rw'intara zivuga ko ico citwazo kidafashe narijya umwe wese yafatiwe ukwiwe mu mihana itandukanye iruhande yaho mu ntara ya kirundo mu ntango z'uku kwezi hari hahagaritswe abanywanyi ndwi ba senere harimwo urongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara mu nyuma bahavuye barekurwa mu ntara ya muyinga mu buraruko bushira ubuseruko naho ubu abanywanyi ba senere bagera kuri batanu babarizwa mu ibohero rikuru ry'iyo ntara bafashwe nyuma yo gutana mu mitwe mu mpera z'ukwezi kwa kane hagati y'urwaruka rw'uwo mugambwe n'imbonerakure z'umugambi uri ku butegetsi cndfdd ahitwa rukira muri komine butihinda mu ntara ya muyinga nyene eroge wurikaneza nairobi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umuhari pan african movement wateguye inama mpuzamakungu yo guhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwa afurika celebration de la journée de la liberté africaine mu rurimi rw'igifaransa bagaragaje ko afurika idashobora gutera imbere mu gihe akibonekeza ibihugu bihana imbibe bifitaniye ingorane z'imigenderanire ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre clave niyo nkuru ari kigali umuhari uharanira ubwigenge busesuye bwa afurika pan african movement ubona ko intambwe ikiri ndende kugira ngo ibihugu bya afurika biharanire gutera imbere kwabyo bidatamiswe ijambo n'ibihugu bya rutura ku isi bitunze prote musoni atwara ishirahamwe ry'uwo muhari mpuzamakungu mu rwanda avuga ko icyangombwa ari uburongozi bwiza n'umutekano ntiturageraho umunyafurika yumva ari umunyafurika abenshi uracyumva uri umunyarwanda mbere y'uko uba umunyafurika undi arumva ari umugande mbere ko umunyafurika nitugera ku rwego twumva turi abanyafurika noneho tugafata ibyemezo by'ineza y'umunyafurika bizatuma n'ibindi bishoboka icyangombwa ni ukuyobora uyoborera abo uyobora ni abaturage bantoye ngiye gukorera ntugire uwo usiga inyuma twikuramo no kumva iteka y'uko iyo uyobora ari wowe ukora wenyine iyo umutekano n'amahoro bidahari nubwo waba ufite ibitekerezo bimeze bite kuramba kw'ikintu wakoraga ntabwo kibaho umwe mu bitabye inama yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwa afurika abona ko inzitizi zikiri nyinshi afatira ku bihugu bitatu by'akarere ka afurika y'ubuseruko u rwanda uburundi n'ubuganda bisangiye imbibe n'akarere ariko imigenderanire yabyo ikaba icumbagira ukareba nk'ibihugu byacu bya east africa byose bigifitanye amakimbirane harimo utuntu n'utundi n'ubundi ntazibana zidakomanyije ndabyemera ariko kandi biranashoboka yuko byagerwaho igihe n'igihe abayobozi bacu bagera ku meza bagahuza hakabamo noneho kubahana kw'ibihugu bakanibuka yuko duhuza kuri byinshi n'ubwo uyu munsi usanga dutandukanijwe gusa n'iby'umwera yifuje kuko yaraje akavuga ati kongo nyipasuriye hano umwebwe ubuganda bupasuriye hano ntabwo bikuyeho yuko hari abanyarwanda bagumye muri congo hari abanyarwanda bagumye muri tanzania hari abanyarwanda bakatiwe inyuma y'umupaka ahubwo twakagombye kureba icyo dupfana kurusha icyo dupfa mugenzi we wewe abona ko abanyagihugu bato bato ari bo bahahurira n'ingaruka mbi z'uko kutumvikana yamara kuri we amazi ntararenga inkombe ahubwo ababijejwe bakwiye guhagurukira ibibazo bihari biragoye nk'uko bivuze kubera ko mu bigaragara iyo umuntu dutandukanijwe n'imipaka n'ibiki byose uba wumva ko usa n'utandukanye n'umuntu ariko tumaze kumva ko twese turi bamwe twese tugakorera hamwe biroroshye kugira ngo urugendo rukomeze kandi ni n'ibintu bitagoye cyane usibye na east african community na afurika yose dushobora kuba abantu bamwe ntabwo navuga ngo ni amakimbirane ni ibintu bitaragenda neza ngo tubyumve kimwe tugende mu murongo umwe urubyiruko uruhare rwacu rwa mbere imbaraga zacu tukazishyira mu byo dukeneye ko bihinduka aho tubona bitagenda neza tukabivuga dushyize amanga umushikiranganji w'u rwanda ajejwe imigenderanire richard sezibera yamenyesheje ko mu myaka itatu iheze hari hakozwe utwigoro twinshi kugira ngo afurika itere imbere avuga cyane cyane amasezerano yo guhanahana ibidandazwa muri afurika hagabanijwe amakori n'amatagisi yatewe uko umukono mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aya amaze kwemezwa n'ibihugu mirongo ibiri na bibiri bikenewe kugira ngo atangure kuja mu ngiro amasezerano yo guhuza ikirere mu byerekeye gutwara abantu n'ibintu mu ndege kugira ngo amakori n'amatagisi menshi ntasubire gutwarwa n'ibihugu bya buraya haranatangujwe kandi na pasiporo nyafurika imwe kugira ngo yorohereze abantu kwishyira no kwizana ku mugabane wa afurika ati igisigaye ubu ni ukubishyira mu ngiro yamara porote musoni atwara panafrican movement ati biracagoye kubera ibihugu bimwe bimwe nk'ibya afurika y'ubuseruko bikirabana ay'ingwe iyo hatari ubwumvikane mu bakwiriye gufatanya ibyo mukora biradindira ibyo rwose ni ngombwa ni nayo mpamvu umuntu atakwicara avuge ngo nka panafricanisite ni uguhora iteka umuntu ashakisha ngo abantu bakumvikana bate kandi kumvikana neza ni ukurenga inyungu zawe ukareba n'iz'undi noneho ukareba n'izo musangiye ko arizo zatera imbere zikazagera nta bwumvikane nta gufatanya nta gufatanya
itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatanu yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwa afurika wavuye ku itariki havukiye ko ubwa mbere ishyirahamwe rihuza ibihugu bya afurika organisation de l'union africaine mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu ya addis abeba muri etiyopiya ibihugu mirongo itatu na bibiri nivyo vyari bimaze kuronka intahe yo kwikukira ico gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri iryo shirahamwe ryahindutse umuryango w'ubumwe bwa afurika afurika union africaine ugizwe n'ibihugu mirongo itanu na bitanu pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abanyagihugu barenga ibihumbi mirongo itatu bo muri teritwari ya fizi intara ya kivu yo mu mpanuko bateshejwe ivyabo n'intambara n'imigwi yitwaje ibigwanisho imaze indwi ibiri ibera mu nkengera za komine ya minembwe bageramiwe n'ibibazo vy'inzara no kurara hanze ivyo bitangazwa n'amashirahamwe yigenga akorera mu misozi miremire ya minembwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari mu minembwe amoko y'abapfu rero abanyamurenge ababembe ndetse n'abanyintu batuye mu karere k'imisozi miremire ya minembwe gaherereye mu birometero birenga magana atatu mirongo itanu n'umujyi wa bukavu usanga hari abahungiye hamwe iyi ntambara abandi nabo basabana bisanzwe ariko iyo uganiriye na buri bwoko bakwereka yuko atari bwo bwatangije intambara yatumye ibihumbi ijana na mirongo ine by'abaturage bihunga aho byari bituye ndetse n'imihana igera kuri mirongo itandatu irasha nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe rya oca mu ruzinduko ijwi rya amerika ryagiriye muri aka karere twagize amahirwe yo kuganira n'aya moko atandukanye buri bwoko bukurura bwirozaho ko atari bwo bwatangije iyi ntambara yari imaze ibyumweru bigera kuri bibiri muri segiteri ya tanganyika itombwe rurenge ndetse na nganje bikino mitabu no mu bwoko bw'abanyamurenge tubona iyi ntambara yaratewe eh, n'abantu bitwaje ibirwanisho nk'abamayimayi kuko hari amawudiyo twafashe mu by'ukuri ku mugaragaro abantu bose bari bafite yakutumba ahamagara um, ababembe abapfurero n'abanyintu ivuga ngo bahaguruke batore amacumu amashe nyine imipanga bakoresha intwaro zose zishoboka kugira ngo batsembetsembe ubwoko bwacu badukura ino dufite n'izindi nzandiko z'umudepite bita uh, kariba pardone yanditse yamagana avuga ko ntibashobora kwemera ko, ko komine ya minembwe ibaho e, iwe avuga ko ngo bagiye kubanyaga ubutaka bwabo ahamagara bene wabo ngo bahaguruke baturwanye bivuye inyuma twebwe tukabona ko mu by'ukuri ibi nibyo byateye intambara yose ku ruhande rw'abapfu rero n'ababembe ndetse n'abanyintu twagize amahirwe yo kuganira nabo bashira imbere urupfu rwa shefu kawaza nyakwana wishwe n'abagwanyi ba gumino bayobowe na koroneli semahurungure tariki ya kane y'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda ko ari we wabaye imbarutso y'iyi ntambara tuyo nk'abanyintu igihe bafashe umuntu mu isoko ngo abahungu bararakara ni gutuma umwami wafata mu isoko agakubitwa mu bandi bami bahari ta mwami umuvugira ta undi umuvugira abahungu nabo bama barakara barakaye bama baza ngo bagiye kurwana n'ababo n'abatwigwaneho cyangwa bagumina icyo iyo ndambara iherera ku ndondo mu minsi itari mikeya ija gushika mu karingi tutazi ko yaje mu karingi ivuye ku ndondo n'ubu ngubu insigirite iracyari mu karingi inzu zarahiye zose biragoye kumenya icyaba cyarateye neza iyi ntambara kuko usanga abaturage mu moko atandukanye bahungira hamwe abandi nabo mu mihana itarahiye bakaba bagituranye kandi abagwanyi babo mayimayi na twigwaneho ndetse na gumino baranyuze mu mihana yabo ariko ntibayitwika tuvuga ngo ku rugero rw'abasimwenda bitombwe abo bantu bashatse amahoro mu buryo n'uyu munsi bari kumwe bafatanye ukuboko n'ukundi n'abanyamurenge kugira ngo bashakishe amahoro kwa shefu kirima hakaba uruhande rwo mu gashasha ababembe b'aho hantu n'abafurero b'aho ngaho bifuza amahoro n'ubu ngubu barafatanye ukuboko n'ukundi kwa shefu sebikamiro ejo bundi nahageze nsanga umubembe n'umunyamurenge bicaranye ku irondo rusingizwa bitebetebe ari mu bagize sosiyete sivile mu minembwe ibo basanga izi ntambara zaratewe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri kano karere yihisha inyuma y'amoko kugira ngo igisirikare cya kongo cyo kuyirasa izi ntambara ni izizanwa n'imitwe yitwaje intwaro tazi iyo yavuye imwe yavuye mu bindi bihugu n'iri mu kuduteranya eh, ikaduteranya ika- ikica abantu aha bwacu ikaza kubwira abandi ko ari bo ba- baje kwica nuko niyo yaduteranyije umuyobozi wa komine ya minembwe gadi mukiza nzabinesha nawe yemeza yuko abagwanyi b'abanyamahanga barimo inyeshyamba z'abarundi bagaragaye muri izi ntambara bari kumwe n'abagwanyi b'abamayimayi amakuru batubwiye ejo bundi ni uko mu ntambara yo mu gipupu eh, yo mu turambo batwika turambo bagaragayemo abo barundi kandi bari benshi ko ari ndetse ari nabo bari ko barwana ayo ni amakuru batubwiye ubanze ari aba redi tabara gusa nyine biragoye gutandukanya sinzi neza ariko ah, bashatse kutubwira ko ari aba redi tabara mwamenya yuko amoko y'abapfurero abanyintu ndetse n'ababembe muri izi ntambara zabaye abagwanyi b'abamayimayi n'abarundi ba redi tabara bagiye bagwana mu ruhande rwabo mu gihe abagwanyi ba gumino na twigwaneho ndetse n'inyeshyamba za kayumba ibo bagwanaga mu ruhande rw'abanyamurenge vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe yo mu ntara kivu y'amajyepfo
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yawe
ijwi rya amerika i washington dc mu burundi hariko haraba ihiganwa ry'abaririmbyi mu gihugu cyose ryatanguye ku itariki mirongo irindwi na zitatu z'uku kwezi kwa gatanu twaganiye na fredi kwizera ayoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu burundi amical de musiciens du burundi ku vyerekeye iryo higanwa atangura avuga ku bateguye iryo higanwa n'ico bashaka gushikako Eh, abategura iri- i- iri higanwa ni bahahuzi bahahuzi niyo yateguye iri higanwa kugira ngo ishobore eh, gushyigikira abaririmbyi mu mbabirano yabo niyo ryateguye ihiganwa eh, bita premusic kugira ngo bashobore gushyigikira eh, abaririmbyi mu ngabirano zabo hashoboye kuboneka eh, umuririmbyi asumbije abandi ama agacaronka agashimwe gakomeye cyane ni irya mbere ihiganwa nk'iryo riba mu gihugu oya si irya mbere eh, ngira ntihenze ashobora kuba ari kansiye medisiyo ashobora kuba ari eh, nka katire medisiyo ntihenze katire medisiyo iryo eh, higanwa riba mu ntara zose zigize uburundi yego ni ihiganwa riba mu ntara zose z'igihugu eh, intara cumi n'indwi n'abahe barihiganwa mwo muri abo bacuraranze urumva intara yose ba- barahamagarira aba- abaririmbyi kuza kwiyandikisha hama bagaca batoramo babiri akaba ari bo eh, baca baserukira iyo ntara eh, mu rwego rw'igihugu ni ukuvuga mu nyuma hazoca haba ikintu bita demi finale hamwe na finale hama hakazoca hatorwamo abantu ngira bashika bane cyangwa batanu
mubona ari ihiganwa iyo riteguwe uh, ba- bararyirukira bararyijukira cyane cyane rwose abaririmbyi barabyitabiriye rwose barabyitabiriye rwose kandi urabona yuko eh, bateye imbere rwose uko eh, hari igihe bariko barahiganwa bararirimba gushika n'aho umuntu yibaza ati mbega abasha uwa mbere ninde cyangwa uwa nyuma ninde kuko usanga bose baririmba neza rwose umva ko babyitabiriye rwose kabisa kabisa.
muri abo bacuraranzi n'abacuraranzi bacuraranga mu buryo butandukanye ari abacuraranga mu buryo bwa kera bakoresheje eh, nk'ibikoresho bya kera na- n'abakoresha ibi- ibikoresho bigezweko barimo bose barimo bose baravanze baravanze hariho ah, abavuga ibyuma no kuba bakora amakaraoke baririmba amakaraoke ba- bakoresha ibyuma bim- bimwe bita live Eh, hariho n'abandi bagira eh, basohora indirimbo zabo mu masudiyo gusa bamwe twita aba- abagira ama playback bose bahurira hamwe bose akaririmba indirimbo yumva yiyumvamo ashoboye amajiri igakiraba ingene selection muri abo baba basumbije abandi iryo higanwa rizomara igihe kingana iki iri higanwa ni ni higanwa rizomara iminsi cumi n'indwi cumi n'indwi rikaba ryatanguye ryari
Eh, rikaba ryatanguye le 23 tariki mirongo irindwi na zitatu z'ukwezi eh, kwa gatanu hari abamaze gutsindira iryo higanwa bavuyemwo abacuraranzi babandanya kubigira umwuga canke biherera ngaho i- i- iryo higanwa rirangiye oya eh, hariho umugambi iyo umu artiste yashoboye kuronka ikibanza cyiza ntutuvuge ku wa mbere hariho eh, nuvuga proje yateguwe yateguwe na bravo nyine yo guca bamushyigikira mu biko- mu bikorwa byiwe bya misi yose nuvuga eh, byo gusohora nka album muri studio eh, bakamugira ikintu bita management eh, bimwe n'ibyo o, bakanamuforoma eh, kugira ngo bashobore guproduza album imeze neza Eh, bimwe bita mu gifaransa les les mesures d'accompagnement gushyigikira umartiste mu bikorwa byiwe donc nuko mu kurangiza muri make umuziki mubona wifashe gute mu burundi eh, mwe muyoboye iryo shyirahamwe ry'abaririmbyi mu gihugu Eh, ni ukuri ko icyo nababwira ni uko umuziki muri iki gihe eh, mbona wifashe neza cyane kuko eh, iyi poromosiyo turi ko turagira tujya mu makomine atandukanye eh, tukavuza indirimbo z'uburundi Eh, turabona neza yuko abanyagihugu ubu basigaye baziririmba eh, indirimbo za nouvelle generation rwaruka bw'ubu indirimbo zabo abanyagihugu barazumvise kandi barazizi baraziririmba kandi bararyoherwa ni nk'uko twamaze ko turabona no mu ma mu ma province donc hagati ku ma province kuri centre haravuzwa concert hakaza aba ambassadeur ba promusic harimo fariaz hamwe na satbi hamwe na miss erika baravuza kabona nyine abanyagihugu ko indirimbo bazizi neza bazimetse baravuga yuko umuziki w'uburundi uriko uratera imbere muri nouvelle generation murakoze cyane yari eh, fredi eh, kwizera ayoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu burundi twari ko tuganira ku ihiganwa eh, ry'abaririmbyi ririko riba mu gihugu cyose cy'u burundi muri iki gihe iryo higanwa rikaba rishyigikiwe n'ishyirahamwe brarudi turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze mwakoze namwe
ibiganiro vya radio isi vya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ku makuru y'inkino yo mu karere k'ibiyaga binini twumvirize mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwire kuri shampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa diviziyo ya mbere aho igeze mu rwanda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda isigaje umunsi umwe gusa ngo irangire mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino yo ku munsi wa makumyabiri n'icyenda ari nawo ubanziriza uwa nyuma ku wa gatanu ku kibuga cy'i nyakarambi mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba ikipe ya rayon siporo yanyagiye kirehe fc ibitego bine ku busa ihita yuzuza amanota mirongo itandatu n'icyenda yayihesheje igikombe cya shampiyona nubwo hasigaye umukino umwe wo ku munsi wa mirongo itatu mu yindi mikino yabaye kuwa gatanu gicumbi fc yatsinze as muhanga ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade gicumbi mukura victory sport itsinda etensere fc igitego kimwe ku busa kuri stade umuganda i rubavu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya as kigali yaguye miswi na polisi fc banganya ibitego bibiri kuri bibiri musanze fc inganya na bugesera fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ubworoherane mu ruhengeri ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino itatu kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya marine fc yanganyije na sunrise ubusa ku busa kiyovu siporo nayo inganya n'amagaju fc ubusa ku busa kuri stade de la mitiye ku mumena kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya espoir fc yatsinze apr fc ibitego biri kuri kimwe kugeza ubu nyuma y'umunsi wa makumyabiri n'icyenda w'imikino ikipe iri ku isonga ni rayon siporo ifite amanota mirongo itandatu n'icyenda ikaba yaramaze kwegukana igikombe cya shampiyona ku mwanya wa kabiri hari APR FC n'amanota mirongo itandatu n'abiri ikipe ya gatatu ni mukura victory sport ifite amanota mirongo itanu n'umunani ku mwanya wa kane turahasanga polisi fc n'amanota mirongo itanu kiyovu sport ikaza ari iya gatanu n'amanota mirongo ine n'atatu ikipe ya gatandatu ni as kigali ifite amanota mirongo itatu n'icyenda espoir fc ikaza ari iya karindwi nayo ikagira amanota mirongo itatu n'icyenda etensere fc ni iya munani n'amanota mirongo itatu n'atandatu as muhanga ikaba iya cyenda ikagira amanota mirongo itatu n'atanu ikipe ya cumi ni marine fc ifite amanota mirongo itatu n'atanu nayo sunrise ikaba iya cumi n'imwe n'amanota mirongo itatu n'atatu ikipe ya cumi na kabiri ni musanze fc nayo ifite amanota mirongo itatu n'atatu bugesera fc ikaba iya cumi na gatatu n'amanota mirongo itatu n'abiri ikipe ya cumi na kane ni gicumbi fc n'amanota mirongo itatu ku mwanya wa cumi na gatanu hari kirehe fc n'amanota makumyabiri n'arindwi ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni amagaju fc ifite amanota cumi n'umunani n'umwenda w'ibitego makumyabiri na bitanu ku wa gatandatu w'iki cyumweru twatangiye tariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa gatandatu hazakinwa imikino y'umunsi wa mirongo itatu ari nawo usoza shampiyona y'uyu mwaka mukura victory sport izahura na gicumbi fc kuri stade huye i butare kuri stade kamarampaka i rusizi espoir fc izakira as muhanga ikipe ya sunrise izahura na etensere fc kuri stade amabati i nyagatare polisi fc ikazakina na apr fc kuri stade de la mitiye kumena amagaju fc izakina na as kigali kuri stade y'inyagisenyi i nyamagabe bugesera fc yakire kirehe fc ku kicukiro musanze fc izahura na kiyovu siporo i musanze kuri stade ubworoherane kuri stade ya kigali i nyamirambo rayon siporo izahura na marine fc nyuma y'uyu mukino rayon siporo izahita ishyikirizwa igikombe cya shampiyona yatsindiye hagati aho amagaju fc yarangije kumanuka mu cyiciro cya kabiri ikipe ya kirehe fc nayo ikaba iri mu kaga gakomeye ko kuzayiherekeza yari claude munyandinda i kigali
nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.